iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwaramutse amahoro mu burundi turi ku mirongo migufi ku metero mirongo irindwi na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabaramukije mwese nk'uko bisanzwe ku minsi ya gatandatu turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacu n'ikiganiro cy'umuziki ndabashimiye ko mwahisemwo ijwi rya amerika ikaze kuri radiyo yanyu rero rero mu karere k'ibiyaga binini mu burundi bamwe mu bahisemwo inzira yo gukora imyuga irimwo iyo kujisha barimwo n'abahejeje kwiga za kaminuza basigura ko mu burundi igisata c'imyuga kidashigikiwe nk'uko bikwiye ariko kandi ishyirahamwe ry'ugwaruka abanyamyuga abakenyezi n'abigeme mu burundi bahurikiye muri ajama bakora imyuga bakoresheje intoke zabo baratera akamo abataravyijukira akabasaba kwitabira imyuga ni inkuru ya Thierry ndayishimiye ari kigali ni uruganda rwakoranijwe n'ishyirahamwe ry'ugwaruka rukora imyuga ndangakaranga ajamape burundi mu gisata c'abigeme n'abakenyezi abitabiriye ico gikorwa bakaba barimwo indongozi mu bushikiranganji bujejwe ugwaruka inkino n'imico kama n'iyinjizwa ry'uburundi mu muryango w'ibihugu bigize akarere k'ubuseruko abaserukira inama nkuru y'ugwaruka mu burundi abaserukira amashirahamwe y'abakenyezi n'abigeme ajamape baturutse mu ntara zose zigize igihugu c'uburundi umukenyezi ani johanise nizigiyimana arongoye ishirahamwe ajamape arasigura intumbero y'iryo shirahamwe kuri kazoza kugwaruka abakenyezi n'abigeme bafise imyuga bazi gukora cane cane kwigisha abandi bantu cane cane ugwaruka abigeme n'abakenyezi ivy'imyuga intumbero ya kabiri ni gushigikira no guherekeza abo bigeme canke ubwo gwaruka rukora imyuga tukaba dufise n'intumbero ya gatatu mw'ishirahamwe ajamape niyo kuronderera amasoko abo bantu bose bafise imyuga imyuga bakora ni kuronderera ukungene abo bantu ivyo baba bakoze baronka iyo babishora bakabijana abakora ibikorwa by'imyuga itandukanye mu Burundi bemeza ko hatarategwa intambwe ishimishije ku guteza imbere imyuga ndetse no kuyijukira umukenyezi Ines Gateka yashinze Runyuzi Fashion yize amashuri ashika ku rugero rwo guheza kaminuza akaba anafise urupapuro rw'umutsindo mu buhinga bwo kuvura avuga ko yeretse ibyo yakora by'ubuganga aja kwikorera akoresheje urunyuzi ibintu ngo byanababaje abo mu muryango wiwe yamara akemeza ko ubu yicaye mu byo yifuje gukora kandi bimunejereje uvuze kujisha birafite konotasiyo mbi babiha birambabaza niyo defi nshaka gukoreva uvuze kujisha bumva umugore akenye aba muri karitsiye mbi umugore yarushe umugore asa nabi atakindi kintu na kimwe ashoboye atari kujisha uyu mukenyezi kandi avuga ko abakora imyuga nk'iyo bakeneye gufatwa mu mugongo na leta atari mu bushobozi gusa ahubwo bagahabwa amahirwe yo kumenyekana no mu makungu hatangwa n'inyigisho zihimiriza abatarabyijukira kubikunda no kubikora yamara uwo mukenyezi wewe akaba yaramaze kuronka amahirwe yo gushora hanze ibyo akora biratangaje umuryango mvukamwo ntibatahuye igituma ibyo bintu byose ndabihebye nkagenda kujisha unyuze ifashoni rero mu kuyiyumvira narayikoze ndavuga ati ngira njisha ngira nkore burandi sindiko ndajisha jishe kugira ngo njishe biherere ngaho ndashaka burandi burandi y'uburundi mvuze burandi sera marike ndashaka yindi marike burundeze ivuye mu kujisha n'umunyamerika ayibonye azovuga ati iyi mpuzu yakorewe mu burundi ani johanise nizigimana arongoye ishirahamwe ajamape nawe ntaja kure y'ibyo nawe uvuga ko hakiri agahaze mu guteza imbere umwuga mu burundi yasabye ko leta ishira inguvu mu guteza imbere imyuga no kuba hafi abamaze gushika ku kivi rero nk'igisata c'abakenyezi twari twarifuje guhaguruka no gutumirira abandi guhagurukana natwe ngo twiteze imbere tubicishije mu mwuga uh, umutima wo gukunda umwuga turawufise ko n'ubwenge bwo gukunda gukunda umwuga cyangwa kugenda twakora umwuga turabufise ariko hariho tumwe tumwe tugenda turabura icyo nokwita motivasiyo cyangwa inspiration hari n'abakenyezi barimwo abafise imyaka irenga mirongo itanu bamaze imyaka myinshi bakora imyuga itandukanye irimo iyo gushushanya kudesa n'ibindi babwira ijwi rya amerika ko bashima cyane kuba barijukiye gukora imyuga kuko yabashije kubigishiriza abana babo biyubakira inzu n'ibindi by'iterambere bageze ko bakaba babikesha intoke zabo byagumye bintunga n'ubu biracantunze byarashoboye kunyigishiriza abana biranyambikira abana biramvuriza abana ndetse ndaronka n'uburaro bwabo n'ubu aribwo buraro bwanje yego n'ubu rero niko biri bibandanya bimbesha Ishirahamwe Ajamape rihurikiyemwo ugwaruka abanyamwuga abakenyezi n'abigeme bakora ibyo kwiteza imbere bakoresheje umwuga w'intoke zabo rikaba ryaratanguye gukora mu Burundi guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rikaba rimaze gukora ibitari bike ribicishije mu ntumbero ryihaye harimo gushigikira no guherekeza abafise imigambi bamaze kurangura Thierry Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali mu rwanda igikorwa cyo kwimura abanyagihugu baba muri serire ya nyarutarama hazwi nko muri banyahe kirabandanya imashini zigenewe gukora amabarabara zatanguye gusenya amazu y'abahaba babategeka kwimukira mu mazu yubatswe n'umuhwizatunga amarabo bagasaba ingurane ikwiye mu mafaranga abanyagihugu bakomoka muri kangondo ya mbere n'iya kabiri bahurijwe hamwe ku biro vya serire ya nyarutarama venus nshimiyimana yavuganye n'umwe mu banyagihugu bahari amaze iminsi itatu adafise amazi n'umuriro afise abana indwi n'amatungo ataharuwe yatanguye amubaza uko bamerewe nta makuru rwose ubu tumerewe nabi ubu barimo baradusenya nk'amazu ibikoresho birimo natwe turimo ubu inzugi barimo barahondahonda na none katiripurari yaje irimo irahonda bari kudusenyera tunazirimo ubu nta mutekano dufite ubu turi ku musozi ubu tumerewe nabi nta muntu ufite umutekano ahangaha ubu tuvugana wowe uri hehe uri mu nzu yawe cyangwa se uri hanze uri ku gasozi ndi hanze ubu tuvugana ndi hanze n'abana banteguje ko nanjye bagiye kunsenyera ndababwira ufite ko mutahariye akaba ntajye n'agaciro mfite muransengera muvuga ko munjyana he kandi noneho n'amakuru dufite aho batujyana gahuzuye abantu barimo ngo barara hanze aho bari wowe ufite abana bangahe mfite abana barindwi njye n'umugabo ubwo mwese hamwe muri icyenda
yego none babahaye inzu y'ibyumba bingahe twebwe ntajye n'agaciro dufite impamvu ituma ntajye n'agaciro mufite ni iyihe ntabwo tubizi twe ntabwo twabariwe ntabwo twasohotse muri mashini inzu yanyu iyo ugereranyije kuyibarira wayiha nk'agaciro ka miliyoni zingahe inzu yacu ihagaze agaciro ka mirongo itatu n'eshanu iri hagati ya mirongo itatu n'eshanu na mirongo ine uzi neza ko amategeko avuga ko abari munsi ya mirongo itatu n'eshanu abo ngabo uzi neza yuko bagomba kujya mu busanza ibyo ngibyo urabizi ibyo ngibyo ndabizi ariko nkanjye sinabariwe ntajye n'agaciro mfite ubwo sinzi igice mpagazemo gusa abo twegeranye bamaze kubasenyera n'ibikoresho birimo n'amabati ibintu byose babishwambaguje mbega ntiwamenya ukuntu bimeze abantu barize abandi bahungabanye ubwo twese turi munsi y'akagari turunze ku kagari ni abantu benshi cyane n'abana n'abagore abana barimo bararira cyane abo ngabo aho ngaho muri ku kagari murangana iki muri nk'abangahe turi abantu benshi cyane akagari karuzuye ubu dufite n'ikibazo inyota yatwishe badufungiye amazi badukukiriye umuriro nuko tumaze iminsi ibiri none se kuva baca ayo mazi n'uwo muriro nta bundi bufasha mwahawe na leta ntabwo yabafashe kugira ngo mushobore kubona icyo mugaburira abana reka reka nta kintu badufashije ubu ni ukuvuga ngo amabotike barayafunze ntabwo wabona n'aho uhahira ubu ngewe maze iminsi itatu ndateka sinabona aho mpaha sinabona n'aho mvoma abana inzara igiye kubica muri abo bana barindwi wambwiye ufite umuto afite imyaka ingahe umuto afite imyaka itanu none ukambwira ko muri iyi minsi ibiri uwo mwana utarashobora kumugaburira nta kintu mfite ntinya imana yo mu ijuru habe n'igiseri cy'icumi mfite nta kintu mfite habe na kimwe n'amazi nanyoye nayahawe n'umuturanyi wazivomye injerekani akazibika mu nzu niyo mazi twari tunyoye iri joro none se abadashaka kuva aho ngaho muri kangondo barabona bizagenda gute baza bazemera ayo mazu yabasenyere hejuru umugambi ni uwuhe twese twafashe umwanzuro wo gusohoka ubu duhagaze hanze n'ibikoresho byacu dutegereje ko baza gusenya nta kindi none se muzaguma aho ngaho ku kagari cyangwa se murasaba leta ko yababoneraho mujya ntawe ntaho ufiteho kujya kubera ko ntabwo wanditse mu bagomba kujya mu busanza nta nubwo waguma kangondo uzajya he yewe rwose ubu ngubu mbibwiye abayobozi barambwira ngo nitare ntegereze ngo baranze igisubizo ngo nite kuba nashinze ibintu byanjye kandi mashini zirimo ziratenya mfite impungenge ikomeye cyane ko nanjye bahita bangera kuko abo duturanye bamaze kubasenyera nanjye bakamputaza nyine bakabitwara gutyo kandi njye nta n'aho mpagaze aho ku muhanda ugereranije abo bantu ari abo muri kangondo ya mbere n'iya kabiri abo muri kibiraro ya mbere mwese urabona muri bangahe kibiraro urutayo bashyizeho site yayo kangondo ya mbere n'iya kabiri niyo bashyize ku kagari ka nyarutarama none mwese hamwe muri nka bangahe turi benshi rwose ntabwo nashobora kubabara madamu ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge i kigali mu rwanda yasubitse urubanza rwa edouard bampuriki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umuco aregwa icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga ruswa ari kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa bwana edouard bampuriki yagaragaye mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ari mu ikositimu y'ibara ry'umukara itijimye ipantaro n'ikoti bidasa umwitegereje ku maso bamuhora ikizwiho cyane gushyenga no gutera inzenya arakonje kandi aracecetse yari kumwe n'abasore babiri bambaye igisiviri ariko bigaragara ko bamurindiye umutekano aba niyo nabo bakunze gukumira itangazamakuru banga ko rimufotora bwana adolphe udahemuka ukuriye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ni nawe mucamanza uburanisha bamuhora iki bamuhora iki yabwiye umucamanza ko yaje yiteguye kuburana ariko ko yahuye n'imbogamizi zo kuba umunyamategeko umwunganira atabonetse yasobanuye ko umwunganira mu mategeko yitabiriye amatora mu rugaga rw'abunganira abandi mu nkiko z'u Rwanda Bamporiki yahereye aho asaba perezida w'urukiko gusubika urubanza akazaburana yunganiwe mu mategeko ubushinjacyaha nabwo bwavuze ko ari uburenganzira bw'uregwa kuburana yunganiwe mu mategeko ariko busaba umucamanza kwimurira iburanisha hafi hashoboka bwana udahemuka ukuriye iburanisha yahise afata icyemezo kivuga ko ubusabe bwa bwana Bamporiki bwemewe yimurira iburanisha ku yindi tariki bwana bamporiki w'imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko byamenyekanye ko akekaho icyaha cyo kwakira gusaba cyangwa gutanga indonke cyangwa ruswa kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka kuva ubwo urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko afungiwe mu rugo ariko rimwe na rimwe akayacishamo agakoresha imbuga nkoranyambaga nka twitter uru ni narwo rubuga bwana bamporiki yacishijeho yemera ko yafatiwe mu cyaha ubugenzacyaha bwatangaje ko dosiye ya bamporiki yageze mu maboko y'umushinjacyaha mu minsi mike ishize ni nyuma y'ijambo perezida w'u rwanda paul kagame yavugiye i nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda mu ngendo yarimo asura abaturage umukuru w'u rwanda yavuze ko yaba uworoheje n'ukomeye ntawe u rwanda abereye ku isonga ruzihanganira ku cyaha cya ruswa nyuma yo gusubika urubanza habayeho icyafashwe nko kujijisha abanyamakuru abashinzwe umutekano wa bamporiki bamushakira uburyo bwo gusohoka batamufotoye nyuma y'igihe abanyamakuru bamutegereje bamporiki yinjiye vuba na bwangu mu modoka yijimye itwara abashinjacyaha ihita imwirukankana imuhunza abanyamakuru uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umuco azwiho cyane gushyenga no gutebya ni umuhanga mu mikino y'amakinamico ndetse na filimi afatwa nk'umwe mu baza ku isonga mu kwamamaza gahunda ya ndi umunyarwanda aho yafashe iya mbere agakangurira abo mu bwoko bw'abahutu gusaba imbabazi abo mu bwoko bw'abatutsi kubera amahano ya jenoside yabaye mu rwanda yemera mu ruhame ko akomoka mu bwoko bw'abahutu bityo ko bimutera ipfunwe ku byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bamporiki yashyizwe ku rutonde rw'abakandida depite b'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi ari naho yaboneye iturufu yo kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda bamporiki nyuma yaje kugirwa umukuru w'itorero ry'igihugu asimbuye kuri uwo mwanya bwana boniface rucagu nawe wari umaze igihe kuri uwo mwanya ubu yashyizwe mu kanama ngishwanama k'igihugu nyuma yo kuva kuri uwo mwanya bamporiki yabaye umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umuco bamporiki ukunda gusangiza rubanda ubuzima bwe bwite yemeza ko yinjiye mu mujyi wa kigali avuye iwabo ku ivuko i nyamasheke ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri avuga ko yinjiranye ibiceri bitatu by'ijana mu mafaranga y'amanyarwanda agatangirira ku kazi ko gucukura imisarani kugeza abaye minisitiri mu minsi yashize nibwo bampuriki yatangaje ko nyuma y'urwo rugendo yujuje miliyari imwe y'amafaranga y'u rwanda urubanza ruzasubukura ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi eha ugira ubusa ijwi ry'amerika i kigali Eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda ndagushimiye cyane tukivuga ku Rwanda igikorwa cyo kwimura abaturage batuye mu kagari ka Nyarutarama hazwi nko muri Banyahe kirakomeje imashini zagenewe gukora imihanda zatangiye gusenya amazu y'abahatuye barahatirwa kwimukira mu mazu yubatswe n'umushoramari bo bagasaba ingurane ikwiye mu mafaranga abaturage bakomoka muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri ba bahurijwe hamwe ku biro by'akagari ka Nyarutarama navuganye n'umwe mu baturage bahari umaze iminsi itatu adafite amazi n'umuriro ufite abana barindwi n'umutungo utarabaruwe natangiye imubaza uko bamerewe nta makuru rwose ubu tumerewe nabi ubu barimo baradusenyera amazu ibikoresho birimo natwe turimo ubu inzugi barimo barahondahonda na none katiripurari yaje irimo irahonda bari kudusenyera tunazirimo ubu nta mutekano dufite ubu turi ku musozi ubu tumerewe nabi nta muntu ufite umutekano aha ngaha ubu tuvugana wowe uri hehe uri mu nzu yawe cyangwa se uri hanze uri ku gasozi ndi hanze ubu tuvugana ndi hanze n'abana banteguje ko nanjye bagiye kunsenyera ndababwira ise ko mutabariye akaba ntajya n'agaciro mfite muransengera muvuga ko munjyana he kandi noneho n'amakuru dufite aho batujyanaga huzuye abantu barimo ngo barara hanze aho bari wowe ufite abana bangahe mfite abana barindwi n'umugabo ubwo mwese hamwe muri icyenda
yego none babahaye inzu y'ibyumba bingahe twebwe ntajya n'agaciro dufite impamvu ituma ntajya n'agaciro mufite ni iyihe ntabwo tubizi twe ntabwo twabariwe ntabwo twasohotse muri mashini inzu yanyu iyo ugereranyije kuyibarira wayiha nk'agaciro ka miliyoni zingahe inzu yacu ihagaze agaciro ka mirongo itatu n'eshanu iri hagati ya mirongo itatu n'eshanu na mirongo ine uzi neza ko amategeko avuga ko abari munsi ya mirongo itatu n'eshanu abo ngabo uzi neza yuko bagomba kujya mu busanza ibyo ngibyo urabizi ibyo ngibyo ndabizi ariko nkanjye sinabariwe ntajya n'agaciro mfite ubwo sinzi igice mpagazemo gusa abo twegeranye bamaze kubasenyera n'ibikoresho birimo n'amabati ibintu byose babishwambaguje mbega ntiwamenya ukuntu bimeze abantu barize abandi bahungabanye ubwo twese turi munsi y'akagari turunze ku kagari ni abantu benshi cyane n'abana n'abagore abana barimo bararira cyane abo ngabo aho ngaho muri ku kagari murangana iki muri nk'abangahe turi abantu benshi cyane akagari karuzuye ubu dufite n'ikibazo inyota yatwishe badufungiye amazi badukiriye umuriro nuko tumaze iminsi ibiri none se kuva baca ayo mazi n'uwo muriro nta bundi bufasha mwahawe na leta ntabwo yabafashe kugira ngo mushobore kubona icyo mugaburira abana reka reka nta kintu badufashije ubu ni ukuvuga ngo amabotike barayafunze ntabwo wabona n'aho uhahira ubu ngewe maze iminsi itatu ndateka sinabona aho mpaha sinabona n'aho mvoma abana inzara igiye kubica muri abo bana barindwi wambwiye ufite umuto afite imyaka ingahe umuto afite imyaka itanu none ukambwira ko muri iyi minsi ibiri uwo mwana utarashobora kumugaburira nta kintu mfite ntinya imana yo mu ijuru habe n'igiceri cy'icumi mfite nta kintu mfite habe na kimwe n'amazi nanyoye nayahawe n'umuturanyi wazivomye injerekani akazibika mu nzu niyo mazi twari tunyoye iri joro none se abadashaka kuva aho ngaho muri kangondo barabona bizagenda gute baza bazemera ayo mazu yabasenyere hejuru umugambi ni uwuhe twese twafashe umwanzuro wo gusohoka ubu duhagaze hanze n'ibikoresho byacu dutegereje ko baza gusenya nta kindi none se muzaguma aho ngaho ku kagari cyangwa se murasaba leta ko yababonera aho mujya ntawe ntaho ufiteho kujya kubera ko ntabwo wanditse mu bagomba kujya mu busanza nta nubwo waguma kangondo uzajya he ngewe rwose ubu ngubu mbibwiye abayobozi barambwira ngo nitare ntegereze ngo barambe igisubizo ngo nimvuganire igikomeye cyane ko nanjye bahita bangera kuko abo duturanye bamaze kubasenyera nanjye bakamputaza nyine bakabitwara gutyo kandi njye nta n'aho mpagaze ariko ikibazo cyawe abategetsi bacyumvise utegereje ko baguha igisubizo gikwiye ariko ibi bintu bigiye kumara nk'imyaka ibiri babimbwira umujyi wa kigali urabizi bari bambwiye ngo barohereza mu igenagaciro hashize imyaka ibiri mporayo nta kintu na kimwe bigeze bamfasha aho ngaho muri ku kagari ka nyarutarama umutekano wanyu ucunzwe nande abayobozi barimo baradusohora b'amanyenyeri rwose barimo baradusohora ngo dusohoke imashini ngo ziraje barabasohora ku kagari babajyana he ntabwo mbyumva neza barimo baransohora mu nzu yanjye abo bantu bagusohora ni abasirikare ni abakozi ni bande ni abasirikare n'abapolisi n'abayobozi b'imirenge n'ab'umujyi wa kigali na za minisiteri zose harimo ndetse n'abadepite n'iyo maprofeti ubu se tuvugana abana bawe umugabo wawe bo bari hehe muri kumwe aho ngaho mu nzu hari aho mwihishe twahungabanye twahungabanye turi ku muhanda twese aho ku muhanda ugereranije abo bantu ari abo muri kangondo ya mbere n'iya kabiri abo muri kibiraro ya mbere mwese urabona muri bangahe kibiraro ukwayo bashyizeho site yayo kangondo ya mbere n'iya kabiri niyo bashyize ku kagari ka nyarutarama none mwese hamwe muri nk'abangahe turi benshi rwose ntabwo nashobora kubabara hari n'abava ari gupakira imodoka zirimo ziratwara bapakira bajyana bapakira bajyana ikibazo cy'abo bana wambwiye bamaze iminsi batarya ni ikibazo wihariye cyangwa se n'abandi babyeyi bari aho ngaho nabo ntacyo barashobora guha abana babo twese ni ikibazo gisangiye nta kuvuga ngo ni umuntu umwe ni ikibazo rusange madamu ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane
igira hirya ariko madamu iki winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye niyo kwetu ni bugo
ndiyo bugo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa yewe shofe twigeze kombo taxi yanjye taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayiyumvaho na la benevolence ya rwanda
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu ruzinduko akomeje kugirira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo vital kamere wahoze ari umukuru w'ibiro bya perezida felix antoine tshisekedi kuri uyu wa kane yari mu mujyi wa bukavu mu ntara kivu y'epfo kamere yavuze ko hageze ko ikibazo cy'intambara n'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu bihagarara inkuru ya temisitokule mutijima
aho ni mu mujyi wa bukavu ku rubuga rwitiriwe ubwigenge ahari hakoraniye ibihumbi amagana by'abatuye umurwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo n'inkengero zawo kuri uyu wa kane mu mabendera n'imyambaro byiganjemo amabara y'umutuku n'umweru aranga ishyaka UNC rya Bwana Kamere bagaragazaga akanyamuneza batewe n'uruzinduko rwe Bwana Kamere wahageze mu masaha y'umugoroba ashyira isaa kumi n'ebyiri umwanya we munini w'ijambo yawuhariye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu
nzanywe kandi no kuzanira ubutumwa bw'amahoro urukundo n'ubumwe abavandimwe banjye bose bo mu burasirazuba bwa kongo bababaye na n'ubu bakomeje kubabara kubw'umutekano muke uhahora n'intambara ya ma makumyabiri na gatatu kandi nkaba naragaragaje gahunda yo gukemura ibibazo kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa kongo
by'umwihariko ku kibazo cya m makumyabiri na gatatu uyu mukuru w'ishyaka riharanira ubumwe ku nyungu z'igihugu cya kongo inc yavuze ko igikwiye gushyirwa imbere ari uko uyu mutwe ushyira intwaro hasi hagatangira inzira y'ibiganiro
niba dushaka gukemura iki kibazo twe nk'abanyekongo tugomba gusaba abavandimwe bacu ba ma makumyabiri na gatatu baribunagana kurekura bunagana bagashyira intwaro hasi hanyuma ibyo basaba byaba byemewe n'amategeko cyangwa bitemewe bikazasuzumwa mu kuri kuzuye kubera ko abantu bapfira hariya ari ababyeyi bacu bashiki bacu n'abasaza bacu rero impamvu iyo ari yo yose intambara yahabwa uko baguma muri bunagana hari barimo guhomba kuko bazaba bari mu kiriyo kimwe natwe ku kibazo cy'imibanire ya kongo n'ibihugu bituranyi cyane cyane u rwanda na uganda bwana kamere yagaragaje imvugo isa n'icururutse ugereranyije n'abategetsi bandi b'iki gihugu bagiye basura uburasirazuba bwa kongo muri ibi bihe by'umwuka mubi hagati ya kongo n'u rwanda uyu munyapolitiki ahagasaba abategetsi ku mpande zose kwicisha bugufi bagashaka umuti w'ibibazo bihari le rwanda la république du congo et l'uganda sont condamnés par l'histoire et la géographie
u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo na uganda amateka n'aho biherereye ntibitegeka kubana iteka nk'abaturanyi kandi ubwenge bugategeka ko tubana mu mahoro asesuye ubwumvikane n'ukuri kuzuye niba ubufaransa bwe bwarigaruriwe n'ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi bwaraje guhinduka ubunywanyi w'ubudage bihuriye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi birashoboka rwose habaye gushyira hamwe inyurabwenge no kwicisha bugufi kuri buri ruhande rero turasaba ko ibihugu byacu uko ari bitatu byemera iyi gahunda twatanze kugira ngo turebe ngo ni uruhe rubuto rw'umwiryane rutuma ibihugu byacu bihora mu ntambara
bwana kamere uru ni rwo ruzinduko rwe rwa mbere akora i bukavu kuva igihano cyo gufunga imyaka cumi n'itatu yari yakatiwe mu bujurire giteshejwe agaciro n'urukiko rusesa imanza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka yaherukaga i bukavu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu bikorwa byo kwamamaza perezida uriho bwana felix cisekedi yari yiyemeje gushyigikira ndetse agashishikariza abayoboke be kumutora icyakora inzira zaje kubyara amahari birangira akuwe ku mwanya w'umuyobozi w'ibiro bya perezida yisanga mu munyururu yamazemo hafi umwaka n'amezi umunani mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri n'itatu imvugo ye ku bibazo bihanze uburasirazuba bwa kongo iraca amarenga ko ashaka kwigaragaza nk'uwagira ijambo rikomeye mu kubishakira umuti atagendeye mu mujyi w'ubutegetsi buriho wo gushyira imbere cyane ingufu za gisirikare temisitokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda ahantu dusoreje aya makuru hamwe na geoffrey mutagoma wamfashije kuyabagezaho mbashimira kuba mutega amatwi radiyo ijwi rya amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ugukwereye umuyaga umurongoranya ikinyoma mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimira ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro mwari kumwe na Fidel niyo ngabo mugire ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki
hey. Yo boy Buravan Bobo prend the beat I never come a day they come for me. Oh, don't go feet day, every day go better. Wonderful. Namuka nshaka kumenya uko waramutse umunsi sinuza nazo ko wiriwe yereka neza yawe niyo yanjye maa Dimo nyanja y'urukundo Dimo ndarama mbirora Ntacyo mfite mbikoraho Sinanihagararaho Nyegera nkumve Ibyo mvuga ubyumve You're mine Heaven on earth Heaven on earth Heaven on earth is what I see. In your eyes, full of love like a sea. In my heart, oh, ni mama wa mwayo moto Kandi babe, unera santuma. Yunde kambivuge. bisubiyemo hello my boo you so sweet